like as i dey tell una before say from time to time i go dey make changes for this place i still tell una say anything can happen as long as una dey this hotel one of the changes wey i don effect now be say i don bring new person come join una This girl wey dey here i say make i bring am make i introduce to una um, stella na the girls wey i dey tell you be dis some don comot go market when they come you go know them. Uh-huh. how about now oga landlord i no understand which kind thing come be this one now? we tell you say we dey find neighbor new neighbor i no understand o. oga landlord oga landlord you need to reconsider this your decision o oh. because i no understand all this one. Huh. wetin dey worry una i ask una make una put mouth for me no only una dey stay here shey una dey tell me who to bring in una follow me build dis place una follow me build this place wey una dey tell me who to bring in and who to remove i no like am o. oga landlord if no be say you too like money i no know why you carry this kind person come come here why you even carry another person ask for here because i no know everybody here we dey you dey you dey owe oga landlord you dey owe am you dey owe am we dey pay your house rent and you even increase am and we still pay you so why if no be say you too get greed ojukokoro no go kill you i no know why you carry another person come ask for this place. Stella. Their names, eh? One here, na gold. But I they call am goat. Haba, Oga Lord! why you go dey call me goat Now I'm too waiting now. Which can never be that one ni? When person know they pay money when they stay, no be goat to the person be. I no like him, oh! I no like him. Leave me oh! One here saying be good, Eh? Now him be the person wey I just tell you. The other one say na Omalecha, but I cut am since wey come e no dey pay i dey call am oma i leave that chalecha until my money complete uh -huh. e get one wey dey here say be chelsea He leave to be man u you understand what i'm saying and another one dey this one wey dey here na breeze dey carry am dey travel e no dey chop when the rest people come you go see them yeah okay, meanwhile make i go show you to their room okay. make see dem dey thief cloth for here ah. sorry na mistake i take talk am una oh, know the thief cloth what about person top loss. person top no loss for this place. so oga landlord so you just decide to bring us out somebody will just come. liver na make you open our nyash outside make you open our nyash outside now. <laughs> uh, na so they dey do. Uh, no problem sha as far as say you no go give us headache if you no go cause problem for this compound uh, you go fit dey we go still manage you if you cause problem we change am for uh-uh. you you see you we they know me for here oh. o look my face everybody know me for here na me be update mama oh. updation mama you do too much you oh, collect i go lap am for your unit. before i go kunash let me go and show you where you go stay here. Okay, sir. <laughs> nice meeting you all. Uh, they don't understand English. They say rookie here. Okay. <laughs> ah, nice seeing you, Nona. Nona. <laughs> her make we make she try and forget, here now. abeg you help me see any bucket here wey i i keep am here say make i go inside make i go carry wetin i go use baff o oh. as i come i no see bucket i no see water abeg help me see. no be me you just see waka enter inside na how i wan take see your bucket. ah ah wetin dey happen abi thief don dey for dis compound like dis. Ah, eh. who carry my bucket um, um, gold abeg you help me see any bucket um, water be, wey i keep here i wan say may i go inside may i go carry wetin i wan use back i no see am again abeg help me see am. i no understand as marine spirit as mami water as mermaid or as as which of them. madam calm down na you never reach like that now wetin happen. abeg abeg abeg no tell me to calm down i dey waka make i go find say i wan chop this one afternoon dey come dey ask me stupid question I be dey mend. ace hold am for there wetin happen. na harmless question na ask you like this o. Oh whether you help me see bucket wey water dey inside wey i wan use baff now i act like this o oh. so. eh abi if you help me see am make you bring am. Ah, i no see am. simple you die as you answer am you die. if i no go better for you. any other bucket wey i go fit use baff now eh abeg you go help me find me any bucket wey i use baff. i get i get abeg dis one dey pepper my body say i keep. e no go better for anybody anybody wey carry dat bucket e go disappear as my bucket disappear. come collect na. take see this bucket like this. i no get you you misplace your own i just wan know i just wan know now my roommates get am gold Abby. yes so now gold Now you see this my pocket and you come deny You no be im steal my pocket i don't understand what do you mean by that one gold ewu ewu who be dat come outside come outside who be this mad woman where they shout my name like that? na you give me the name abi na your papa give me the name wetin happen where they shout my name like that? so now you steal this my bucket you can't even deny say no be you stealer. which bucket This my bucket wey i ask you that time you say no be you stealer. you even the time you say why i dey shout why i dey curse and finally now you steal this my bucket so you be thief madam point of correction i no steal your bucket i no thief am na collect i collect the bucket besides they no write your name for the body of the bucket so i go take know on na your own i collect the bucket use and soak my dirty cloth shikina ah, i no thief am why you no return am when you collect her? why you no return the bucket since na collect you collect am ole onyu oshi you thief my my bucket you still dey tell me you get mad dey tell me say na collect you collect am dey dey just see bucket dey collect am eh e be like say something don dey worry your head eh you steal my bucket you get mad dey tell me say you collect am something dey worry e be like say I no know who you dey follow dey talk like this o you be thief now why you why you tell me say you collect am dey dey collect bucket like that eh me your problem sef why you dey shout. abeg shout. no dey tell me dat thing why i no go shout why i no go shout e be like say something don dey worry you too eh person steal my bucket dey tell me say i dey shout which one be your own for inside e be like say something don dey worry both of una o eh which one be this one now. abeg leave me one. make you dey shout like mad dog. their won't full their body. no be my problem be that see they better see anytime where they look for my trouble again anytime where they look for my trouble i go give them the way where they want them. Yeah, i go give them the way where they want them. Even I say they no even know who they follow They they they play they think they're not play they think they're not play they no know anything. Hmm. but oh, do you know i'm still surprised gold stealing buckets hey as if she doesn't have hers hey wahala you get wetin no go see for this compound. i think she did it deliberately she just wanted to look for your trouble you know you are new in this compound that one na her own cup of tea na her own cup of tea. make them just mind their business in this compound This time around on a violence i dey carry the waka anybody wey want anyhow wey dey want i go they give them. na like that, i go dey do am because this nonsense i no go dey tolerate am again o sorry, Jerry. How did you remove your wig? Yeah. Ah, ah, wig where you buy? When did you buy it? Eh? Yeah. they don't. try me. They don't pass their bank. This time around, I go ah, eh, set trap for them. I go set trap for them. See my wig. See my wig now. <laughs> Hey, hey if you see wetin dis <laughs> idiot dem do me <laughs> eh. koko dey demand for money oh. wetin she dey ask for like this, no be beans o ah i no go understand this one how much you come demand for now since 5k Uh uh twenty-five k. i dey tell you. omo the money too much I beg. It's e too much now. ah ah where she want me to steal that kind of money from. i want her o. nínú aṣáwó náà. omo wetin we go do now. Eh? but the money too much haba wetin sef she wan buy car. mama you get twenty-five k you no buy motor you no get option o see cos see sef we don dey lose customer o you right hope you no go carry the thing go give another person now no you get point we need am we need to we need am uh, because we don dey lose customer true true we need money nothing goes for nothing Must try raise am give her. ah I don't no money don small na the issue na for customer nothing go for nothing. güzel güzel güzel. And I fit believe say Charles call me for phone. This guy call me, they give me voice. They holler for me. They tell me saying, why me I go fight with that stupid girlfriend no be only that one o e come dey tell me say dey threa ten me dey give me order dey command me make me i go go beg that im stupid girlfriend love and make i go apologize to chelsea. wait dis thing wey you just comot for your mouth so you mean am abi na joke you dey joke. i no fit dey joke with dis kind of matter na i dey serious. wait wait wait wait wait wait think say you put this guy for bottle before how will crawl waka come comot for that bottle Now the matter still they confuse me like this, o oh. so i no understand him take comot who open the bottle for them? wait o oh. Then buy something I be then use jazz I be then use charm for am shebi Coco talk say that beat that waist beat say the power way dey there authentic say nothing for do am so how come the power don use don die don carry comot how come even if dem use charm wait o oh. you pay coco dat her money complete i promise her say i go balance her up next week na wetin i tell her be dat mess up guy see eh babe they no dey owe koko money e no get as e wan be she go vex comot the the the the spiritual power from that waist bead she don comot am they no dey owe am money eh ah god. you sef you dis girl wetin you use the money do now wetin you use am do. ah no vex one urgent matter like that just come up so the money wey dey my hand i can settle the matter first Come to Osa, go Balasa next week. I bet man, I no vex. Urgent matter just come up. Urgent matter just come up. This matter wey don't come up e No, you know dey urgent. See as big babes like us, we dey we don't dey fight those church rats. It's e supposed to be like that. Now wey the matter don't happen like this now, wait till we go do? Now the same question me i still they ask o oh. it's our updation mama now make i use my brain na make i rack my brain. seriously we go we go carry that money go meet Coco very early tomorrow morning make she help us rectify this issue o ah ah everywhere need to soft for us o. Oh. no problem i go do am if na i go do am. hope you hold the money for me. i hold the money na i go do am because me like this ah i don miss my chance i don miss am i don miss that guy. Oh. Ah, ah. na the money you dey miss abi na him you dey miss which one. i dey miss the two you know say dat guy sabi knack